sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adventistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanerraa nu waliin tura. Ifaa Abirahaam Laaloo Qileerraa qopheessitootaaf abbaa koo Abirahaam Daggafaaf haadha koo Taajuree Dhugumaaf obbolaa koof firoota koo hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Tamasgeen guutamaa aanaa waamaa agaloorraa gammachuu guutamaaf barsiisaa gammee guutamaa fi abbaasaa guutamaa dhaabaa fi mucaasaa kidaanuu tamasgeeniif daawit mootiitiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Ifaa Abbayyaa Daalewaa Baraarraa haadha koo adde Shuumee Dheeressaaf abbaa koo obbo Abbayyaa Hundeessaaf obboleessa koo Geetaachoo Abbayyaaf loltuu kennaa dheeressaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Sanbatoo Abbabee Asuma naannoo Finfinnee Hoolataa irraa obbo Waaqjiraa amanuu fi maatii isaa hundumaaf amantoota waldaa Adventistii Hamboo fi amantoota waldaa Hoolataaf qopheessitootaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera nus galatoome waan nuuf ilteef jenneerra.
Taliilaa Baacaa Aanaa Gidaamirraa obboleessa koo Fidaa Baacaaf haadha koo. Boggaalechi Bookaaf hiriyaa koo Taliilaa Raagaaf obboleetti koo barsiistuu Ayyaantuu Baacaaf waldaa Makaana Yesuus Giraayidii Shaaf naaf filaa jedheera.
Gammadaa Tasammaa Baardaarirraa abbaa isaa obbo Tasammaa jiraa fi amantoota hundaaf qopheessitootaafis faarfannaa tokko naaffilaa jedheera nus galatoomi waan nuuf ilteef jenneerra.
Yaadasaa Mokonnan godina Wallaggaa Lixaa Gullasoorraa haadhasaa Kulanii Abdeessaaf mucaasaa Isaayyaas yaadasaaf qopheessitootaaf naaffilaa jedheeraa galatoomi siin jedha.
Maqaan isaa ulfaatu. Haga bara baraatti nungatu haga bara baraatti nungatu maqaan isaa ulfaatu. Guyyaa duumessaanii halkaan abiddaanii qajeelcha akka ture beenuun gaatu inni. Bara baraatti nungatu maqaan isaa ulfaatu. Waaqayyoon fayyiseen kaduuree caalchiseen hojoo isaa deebiseen. isaa ulfaatu. Obsaaduu eegaluu guyyaan seefe dhufaa kanarraa si tollee inni keetiin tolfaa. Kabara baraatti nungatu maqaan isaa ulfaatu. Barabiiti malee barreesseen beekneen goota kee galuu si hin gaatu ennee.
Ifaa miijana Wallagga lixaa Boojjii Coqorsaa irraa obboleessa isaa Duulaa Gaashuuf haadha isaa aadde Xajjituu jaallataa fi firoottan koo maraaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Waltajjii Zallaqaa Sayyoonoleerraa qopheessitootaaf akkasumas mucaasaa Abrahaam Waltajjiif haadhasaa Misraa Mangeeshoof luba Tamasgeen Bultiif waldaa qoraa kookiriif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Misgaanuu Taaffasaa godina Wallaggaa lixaa Gimbiirraa Abbaasaa obbo Taaffasaa Dhibbisaa fi haadhasaa Aadde Baaccuu kennuu fi barsiisaa Yoseef Taaffasaa fi Daani'eel Taaffasaaf Mitikkee Taaffasaatiifis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Namee dhibbaa Wallagga Bahaa Leeqaa Dullachaarraa obboleetti koo Yerusaalem dhibbaaf adaadaa koo Jaallannee Wayyeessaaf haadha koo Giddittuu Wayyeessaaf firoota koo hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Boonsaa Waaqumaa Noonnoo Benjaarraa Lachiisaa Margaa fi haadha isaa Aadde Jigee Baanjee fi Soddaasaa Asaffaa Margaa fi haadha manaasaa dhibba shiidhaaf obboleettiisaa shaggituu dabalaatiifis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Efreem Abarraa Aggaarorraa maatii koof amantoota guutummaatiif naaf filaa faarfannaa tokko jedheera.
Addisuu Taaddasaa naannoo Benishaangul Gumuzirraa Abbaasaa obbo Taaddasaa Biiftuu fi haadhasaa Aadde Buzunash Nagaraaf obboleessasaa Amsaaluu Taaddasaa fi waldaa masarata Kiristoos Koongoo hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Isaan malee hin jiruun karaanii isaan malee hin jiruun dhugaanii Yesuusin malee hin jiruun fayyinnii isaan malee hin jiruun karaanii isaan malee hin jiruun dhugaanii Yesuusin malee hin jiruun fayyinnii kottan ijoorinaa deeminaa waan biraa dukkaanee moo'inaa Yesuus gooftaan tamanaa. Inni naamoota beefayyina. Yesuus gooftaan namanaa. Inni naamoota beefayyina. Karaalee jiruume isaan maleessa. Daandiin ni bal'aani si oole ni geessa. Nagummaa isaa diinaaf hojjechuun gooftaan namanaa isa sin oolchuun. Nagummaa isaa diinaaf hojjechuun gooftaan. malee ene jiruun karaanii isaan malee ene jiruun dhugaanii yesuusin malee ene jiruun fayyinni isaan malee ene jiruun karaanii isaan malee ene jiruun dhugaanii yesuusin malee ene jiruun fayyinni kottaan ijoolina deemaa waan biraa dukkaane mu'ina yesus gooftaa taphana. Inni namoota beefayyina Yesuus gooftaa taphana inni namoota beefayyina. Jireenya dhabnee rakkachaa turre kararraas bannee socho'aa turre dhuguu gooftaa Yesuus siidhe jireenya argannee mannee feesinee. Isaan malee ene jiruun karaanii isaan malee ene jiruun dhugaanii yesuusin malee ene jiruun fayyadee isaan malee ene jiruun karaanii isaan malee ene jiruun dhugaanii yesuusin malee ene jiruun fayyadee kottaan ijoolina deemaa waan duraa dukkaanee mu'ina yesuus gooftaa taphana. Inni namoota beefayyina yesus gooftaa taphana inni namoota beefayyina. Murteeffata gara yesuusii kottaa fannoola gooftaan ulfaatu gaddisiisa nama hundumaadha maqaan ulfaatu. Murteeffataa gara yesuusii kottaa fattoolee gooftaan ulfaatu ogaa deessisaa nama hundumaadha maafaluun dhibaatuu baatu buufatteetti lubbuun jireenya dhabdee waaqatti ajaajate iddoo bultii dafaatii barbaadana aduunni wanta jirte keessa yaa'aa bishaan jireenya dhumdeetti deemu bahu dandeenya. Saane gogu bara baraani anatu fargu eeguutu saamete. Saane gogu bara baraani anatu fargu eeguutu saamete.
Faarfannaa ittaanu kan filateen misgaanuu haftee aanaa sayyoonoluu irraa obboleessa koo taaddasee hafteef mirreessaa dhalataaf taammanii xaasoof daaqaa xaasoof misgaanuu hafteetiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Abarraa leencaa Koomboodiishoo irraa qopheessitootaaf waldaa guutuu wangeelaa Koomboodiishoof Elsaayi Abarraatiif Barakata Abarraaf Sooressaa Abarraatiifis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Mitikkuu Taayyee Aanaa Noolee Kaabbaarraa obboleessa koo Alamaayyoo Geetaahuun abbaa koo Taayyee Sibar Taaddalee Abarraa fi Habtaamuu Warquu fi Bulii Mitikkuutiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Barataa Misgaanaa Eebbaa Aanaa Deeggaarraa firoottan koof namoota na beekan hiriyoottan koo hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Barattuu Warqinash Tasfaayee Aanaa Saasiggaarraa abbaa koo Tasfaayee Baqqalaaf iddoo ishee bantiif Taammiruu Tasfaayeef Misgaanuu Tasfaayee fi Darajee Tasfaayeetiif naaf filaa jetteetti.
Gammachis dheeressaa aanaa daarimuurraa naa'ol tasfaayitiif maatii isaa hundumaaf qopheessitootaaf faarfattoota waldaa wacaalee fi hundumaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheeraanus galatoomii waan nuuf filteef jenneera.
Barataa qalbeessaa amanuu aanaa haroo limmuurraa abbaa koo amanuu sooriif haadha koo shaashee gammadaa fi obboleettii koo geexee amanuu obboleessa koo dirribaa amanuu fi obboleettii koo dassee amanuutiif naaf filaa jedheera.
Imaana daa dedeesanii dhaamsalee sitti dhaammadhee eebisaa naarra qabee anaaf sitaara darbadhee saagaletu sagaletu saagaletu sitaniyuu namni qixxaatu saagaletu sagaletu saagaletu sitaniyuu namni qixxaatu. Seetaniyuu na fene kettaatu seetaniyuu na fene kettaatu seetaniyuu na fene kettaatu seetaniyuu na fene kettaatu.
jira. Garuu waaqayyoon koo akkas miti lafa boondarratti seenaa geeddara. Seenaa geeddara. Seenaa geeddara. Ankaana beekee sitti siikuun nooraa teewuusa anaaf ta'eera. Anaaf ta'eera. Anaaf ta'eera. Warra bira du'u tokko yoo qabu erga mawwaqa ramadameera. Ramadameera. Ramadameera. Seena qoratame galmeen ilaalame akka keedibame har'a barbadame hin turre hin jiru. Boolisi jiraatu saantee argamte taa koomtee agaratu mootee argamte taa yesuus agaratu imaanaadaa jadeessanii dhaamsanii sitti dhaammadhee deebisaanaa rakkabee kanaaf sittaara galfadhee saagalatu saagalatu saagalatu seetanii yoona bene galatu saagalatu saagalatu saagalatu seetanii yoona bene galatu seetanii yoona bene galatu seetanii yoona bene galatu seetanii yoona bene galatu seetanii yoona bene galatu. Wakakumala madura akidua warana mera bashannanee ni sileellisa gaaffii lufuu kudeembeera katattaruu naan dhabaadha lukkubees kooyota kan to'adha kakuu guddaa tunarra dhiira ayyaana naarra ragaadha ayyaani naarra ragaadha ayyaani naarra ragaadha. Ayyaanina raaragaadha. Ayyaanina raaragaadha. Loolaan yoo hammaate bubbeen yoo bubbise seeter gadheen jira maaltu naa deddeese. Biita kootti kuma mirgaan kumaatama naanna'ee yoo haadee na nyaatu seetanii gonkumaa. Naanna'ee waadee na nyaata seetanii gonkumaa. Imaan aadaa jadeessanii dhaamsalee sitti dhaammadhee deebisaanaa rakkabee kanaaf sittaara darbadhee saagalatu saagalatu saagalatu seetanii yoona bene qixxaatu saagalatu saagalatu saagalatu. Seetanii yoona bene kettaatu seetanii yoona bene kettaatu seetanii yoona bene kettaatu seetanii yoona bene kettaatu seetanii yoona bene kettaatu. Suuta jedhee deemee. Seenaarii fakkeenii akka yaadde keessa maalluu si wajjin jettee naannoo battee saajettee raawwattee waaqayyo akka taatee namni kaaneessitee kooftaa akka taatee namni kaaneessitee imaanaadaa jadeessanii. Dhaamsanii sitti dhaammadhee deebisaanaa rakkabee kanaaf sittaara darbadhee saagalatu saagalatu saagalatu seetanii yoona bene qixxaatu saagalatu saagalatu saagalatu seetanii yoona bene qixxaatu seetanii yoona bene qixxaatu seetanii yoona bene qixxaatu.
Nugusaa Rabbumaa Wallagga ba'aa Boonayyaa Bosheerraa Abbaasaa Rabbumaa Waljirraa fi Birriituu Eebbaaf Mitikuu beekumaa fi seedaatu dhaabaaf qaddamaa rabbumaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
gammachuu tashoomee saayyoorraa qopheessitootaaf namootaaf hiriyoota kana beekaniif barattoota sadarkaa lammaffaa alakuu hundaaf waldaa guutuu wangeelaa sonaagaa targaman hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Tolasaa Shifarraa Haanaa Ganjiiraa Waaqwayyaa Waaqshumaa fi Abbabee Tarrafaa fi Guddataa Tolasaaf Lalisee Tolasaa fi Iddoosaa haa ta'uutiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Ajajaa kudhanii mazgabuu koorsaa Tigraay irraa waldaa guutuu wangeelaa magaalaa beddeef obboleetti koo dinqinash koorsaaf dheessuma koo abiyuu ciibsaaf haadha koo sukkaaree ciibsaaf obboleessa koo faqqadee mokonniiniif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Naggasee Taaffasaa Najjoorraa obboleessa isaa Imaanaa Taaffasaa Faadhasaa Xajjituu Tarfaaf obboleettii isaa Maartaa Waaqjiraatiifis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Ittaanaa kennasaa waldaa Makkaana yesus caffee laakirraa adda mul'inash kabbadaaf biqilaa ittaanaaf tsaggaa'ee ittaanaaf amaanu'eel ittaanaaf isaayyaas ittaanaaf firoo tokko hundumaaf qopheessitootaaf jedheeraa galatoomisiin jenna.
Makonnin Amaaroo Bagiirraa Tashaaluu Makonniniif Amaanu'eel Makonniniif Daawit Makonniniif amantoota waldaa Biilaa hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenne yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa dhibbaaf 45 finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
Kun,
eeggannaa.